radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika abadushakira kuri interineti namwe mudusanga kuri wayishatu radiyo yacu vyewe ya kadomo com ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi mu rwanda ikibazo cy'ubujura bukoreshejwe ikoranabuhanga kimaze gufata intera ndende ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigation z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha kuko n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda uyu ni emmanuel ugira shebuja minisitiri w'ubutabera mu rwanda abarundi barenga magana atatu mirongo itanu mu nkambi ya nduta muri tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo barashinjwa ibyaha bitandukanye perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko perezida joe biden mu kwezi kwa cumi n'abiri azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya afurika mu mujyi wa washington na uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ntimujye kure amakuru ku ijwi ry'amerika turahera kwavugwa hirya no hino raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu wa gatatu iravuga ko ihungabana ry'uburenganzira bw'abagore muri afghanistan ryabaye kimwe mu by'ibanze byagaragaye cyane kuva abatalibani bageze ku butegetsi mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize temistokle mutijima ibiro bishinzwe ubutumwa bwa loni muri afghanistan unma byatangarije iyi raporo i kaburu mu kiganiro n'abanyamakuru aho byavuze ko bitewe impungenge cyane no kudahana ibikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu byakomeje gukoranwa kuva igihugu kigiye mu maboko y'ubutegetsi bw'abatalibani iyi raporo irinubira ko kuva ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa munani umwaka ushize uko iminsi ishira abagore n'abakobwa bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo haba mu burezi mu kazi no mu bindi bikorwa bya rusange no mu buzima bwa buri munsi hamwe bakabwamburwa igice ahandi bakabwamburwa burundu abatalibani bagabanyije bikabije uburenganzira bw'abagore mu kazi no mu burezi ndetse babuza benshi mu bangavu gusubira mu mashuri yisumbuye bavuga ko iyo politiki yabo ijyanye n'umuco wa Afghanistan ndetse na sharia cyangwa amategeko ya kiyisilamu abagore bakoraga mu nzego za leta basabwe kuguma mu ngo keretse gusa abakora mu rwego rw'uburezi ubuvuzi n'izindi minisiteri nkeya nyuma y'iminsi mike bafashe ubutegetsi abatalibani bari batangaje imbabazi rusange ku bahoze muri leta ya afuganisitani no mu nzego z'umutekano mu rwego rwo kurangiza amakimbirane igihugu kimazemo imyaka nyamara fiona freza ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri unma akavuga ko ibyo bitubahirijwe kuko kuva ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwa munani umwaka ushize kugeza ku ya cumi n'eshanu y'ukwa gatandatu muri uyu mwaka bari bamaze kubarura abantu bagera ku ijana na mirongo itandatu bahoze muri leta no mu nzego z'umutekano bishwe batanagejejwe imbere y'ubutabera
umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya gikirisitu muri nigeria yatangaje ko umupadiri wa kiliziya gatolika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka temistokle mutijema turacyari kumwe udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'amabanda atera ubwoba abaturage mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ndetse no hagati muri nigeria akenshi yibasira abayobozi ba gikirisitu mu bazwi cyane ashimuta agamije kwaka inshungu mu mafaranga joseph hayab umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amadini ya gikirisitu muri nigeria kan yavuze ko ba padiri john mark chietinum na mugenzi we donatus cleopas bashimuswe ku itariki ya cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa karindwi mu rusengero rwo mu giturage cya yadini gura muri leta ya kaduna aho bari baraye ku wa kabiri nibwo cleopas yabashije gutoroka bari bamushimuse ubwo bamujyanaga aho bitegaga guhurira n'uwoherejwe n'ubuyobozi bwa kan ngo azane inshungu yo kumurekura bwana hayabu yabwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ko padiri Cleopas watorotse abari babashimuse ari we wemeje amakuru y'uko mugenzi we Chietinum yishwe ku munsi bashimutiweho hayabu avuga ko yamaze iminsi aciririkanya n'ayo mabandi yabanje gusaba miliyoni mirongo itandatu z'amanayira ni ukuvuga ibihumbi ijana na mirongo ine na bitanu by'amadolari y'amerika ku bapadiri bombi umupadiri wacitse ntiyashoboye kugera kuri paruwasi ye hakiri kare ngo ababuze kwishyura incungu kuko nta telefone yari afite leta ya katuna ni imwe mu zibasiwe cyane n'ibitero by'amabandi mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka amabandi yitwaje intwaro yateye gari ya moshi hagati y'umurwa mukuru abuja na kaduna yica abantu umunani ashimuta ababarirwa muri mirongo
umuryango w'ubumwe bw'uburayi witeguye eh, ko uburusiya bushobora guhagarika gutanga gazi mu bihugu biwugize diane nyirinazwi mu itangazo umuryango w'ubumwe bwa buraya wasohoye uno munsi wasabye ibihugu biwugize kugabanya gaze bikoresha bibaye ngombwa ugashaho amategeko yo kugabanya ikoreshwa ryayo gaze ubumwe bwa buraya bwiteze ko uburusiya buzohagarika gutanga mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango niyifashishwa mu gushusha amazu no kuronka umuyaga nkuba ubumwe bwa buraya bwifuza ko ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango bigabanya gaze bikoresha gushika ku bice cumi na bitanu ku ijana kuva mu kwezi kwa munani gushika mu kwa gatatu ko mu mwaka uza mu byo ubumwe bwa buraya butegekanya gusubiriza gaze y'uburusiya harimo ukwikora ku vyimeza kwa kabiri w'indwiza ibihugu bigize ubumwe bwa buraya bizohurira mu nama aho bizovugana kuri iki kibazo
Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa cumi n'abiri azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu mujyi wa Washington DC. Frederick Nkundikije.
iyo nama nkuru hagati ya amerika n'abategetsi barongoye ibihugu vyo muri afurika itegekanijwe kuva ku igenekezo rya cumi na gatatu gushika ku rya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri biden yavuze ko iyo nama ifise intumbero kwerekana akamaro k'imigenderanire ya afurika na amerika izotanga kandi akaryo ko gukomeza gukorana n'ivyo bihugu ku bibazo nkoramutima vyihutirwa bihanze amakungu umutegetsi akomeye akora muri leta ya perezida biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa yavuze ko abakuru b'ibihugu vyo muri afurika mirongo itanu aribo bitezwe muri iyo nama iyo nama izoba mu mpera z'umwaka izoba ibaye nyuma y'ingendo perezida biden azoba yagize mu yindi migabane icuritse na amerika irimo aziya uburaya hamwe no mu bihugu vyo mu buseruko bwo hagati biden ntaragendera umugabane wa afurika kuva agiye ku butegetsi inama yo mu kwezi kwa cumi na kabiri izoba ari akaryo kuri we ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu vyose biyerekeye
Uburusiya kuri uyu kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago z'aho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas Temistokle Mutijima minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburusiya sergei lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cya moscou kitakibanda gusa ku guharanira kugenzura ibice byo mu burasirazuba bwa ukraine bya luhansk na donetsk bimaze imyaka bigenzurwa igice kimwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'uburusiya bwana lavrov yavuze ko ikarita bitandukanye na mbere ko bitakireba Donetsk na Luhansk ahubwo ubu harimo n'uturere twa Kherson, Zaporizhia hamwe n'ibindi bice. Ingabo z'Uburusiya kuva zitangiye ibitero kuri Ukraine zakomeje kwigira imbere bwangu muri Donetsk na Luhansk hombi, ariko zisenya zinafata imijyi ikomeye hamwe zigahura no kwihagararaho gukomeye kw'ingabo za Ukraine. kwibanda cyane ku gice cy'uburasirazuba kwaje nyuma y'aho ingabo za leta ya Moscou zinaniriwe gufata umurwa mukuru Kiev mu bitero bya mbere ndetse zikanamburwa umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkiv ariko imbunda za rutura z'uburusiya zakomeje kumisha ibisasu birasiwe kure hanze y'ibice bwigaruriye mu burasirazuba ndetse ibisasu byarashwe ku mujyi wa Kharkiv kuri uyu wa gatatu abategetsi bavuga ko byahitanye abantu batatu mu gihe imirwano iheruka muri Ikirene irimo kwibanda ku karere ka Donbas ibitero by'ingabo za Ikirene mu majyepfo byagiye bigarura gahoro gahoro bimwe mu bice byagenzurwaga n'uburusiya
ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika turahera mu rwanda aho abaturage basaba inzego zishinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga iki kibazo giteje inkeke mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi i kigali mu rwanda abitabiriye inama y'i Kigali y'iminsi itanu kuva ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu w'iki cyumweru baragaragaza uko ibibazo by'ubujura n'uburiganya bifashishijwe ikoranabuhanga bigenda byiyongera abayitabiriye baturuka mu bihugu mirongo ine bya afurika barimo ibihugu birimo tanzania burundi gabo cameroni algeria ibigo bya seychelles n'ibindi bihugu binyuranye bya afurika bavuga ko ubujura bukorerwa ku makonti y'abakiriya b'ibigo by'imari mu gihe hari ubundi bukorerwa abatunze telefoni zigendanwa ku ruhande rw'u rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha rib rwagaragarije abitabiriye inama y'i kigali mu myaka itatu ishize rwakurikiranye ibyaha magana atanu mirongo itanu ababikoze bibye amafaranga miliyari imwe n'igice bakurikije imibare yatanzwe na rib abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bakora imirimo inyuranye bagaragaje impungenge bafite ku buryo bunyuranye abo bambuzi bakoresha aba nabo mu mujyi wa kigali umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akaguhamagara ati amafaranga akuyobeyeho ati mfasha muyatwohereze narabikoze umuntu yaragiye akoresha irangamuntu yindi ya falsifiye ajya gukoresha swapu bamaze kumukorera swapu arangije aragenda amwiba miliyoni umunani ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone hari n'ubwo usanga nimero yakoresheje itanditse ku mazina ye agahamagarwa n'umugabo ariko hari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntabwo ziva ku murongo by'umwihariko abakora umurimo w'ubucuruzi bo muri kigali basabye inzego zishinzwe guhana abakora ibi byaha bihanukiriye kugira ngo n'abandi babonereho icyo twasaba ni uko nyine inzego zibishinzwe zadufasha zikakurikirana abo bantu satu nk'izo nimero ziba zabayidantifiye bishobora gutuma niba n'abandi bagenda bacika intege bakagira ubwoba bwo gukomeza gukorerwa ibyo bikorwa haracyari urugendo rurerure ariko ngira ngo inzego z'umutekano cyangwa se zikora mu by'imari ni uburyo bakwiye gukaza umutekano kurinda amafaranga ikindi mu gihe habaye ibyaha nk'ibi itegeko rishobora kubirebaho n'ibibi byaha bisaza mu mwaka umwe cyangwa ibiri minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta emmanuel ugira shebuja ari muri iyi nama ibera mu rwanda yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu ari bwo bushobora gutanga igisubizo kuri ibi bibazo bigenda biba ingutu ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigation z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda bisaba yuko iyi mikoranire iba kuri izi nzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha ndetse no ku nzego za politiki kuko iyo ku rwego rwa politiki hagati y'ibihugu iyo hatabayeho iyo politiko will ituma iyi gahunda yo gufatanya muri izi nzego hari igihe bigorana ikigo gishinzwe kugenzura umutekano mu by'ikoranabuhanga cyitwa kasipesiki cyahimbwe n'umurusiya eugene kasipesiki kigaragaza ko mu mwaka ushize afurika yatakaje icumi ku ijana by'umusaruro mbumbe wayo binyuze mu bujura bukoresheje ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo na miliyari zisaga enye z'amadolari y'amerika impuguke mu by'ikoranabuhanga zitabiriye inama y'i kigali zagaragaje ko bimwe mu byaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga birimo uburiganya ubutubuzi kwiba imyirondoro y'ibanga y'umuntu cyangwa y'ikigo runaka gutoteza no kwibasira umuntu ijwi rya amerika ryashatse kuvugana n'amabanki kugira ngo harebwe ingamba ibigo by'imari byashyizeho mu guhangana n'iki kibazo ariko umuvugizi w'uru rwego yatangaje ko ahuze ataboneka asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
mu burundi inama yaguye ya gatanu ihuje bafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu icumi bigize akarere ka afurika y'uburasirazuba n'ihembe rya afurika yatangiye kuri uyu wa gatatu ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru
ihuriro rigira gatanu ku gitegwa cy'icayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda igihugu ca mbere muri Afurika gifite icayi c'akanovera Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icayi c'akanovera muri Afurika Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu citaho icayi mu Burundi OTB yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'ico gitegwa c'icayi muri ivyo bihugu kandi n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima yo guhingura no kudandaza icayi bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura nibyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone ibihumbi cumi na bibiri ubwo rigoro ntirurashimisha nicyo gituma nko muri otebe twasanze yuko dukwiye kugira kubaka ish- irindi hinguriro riko rirakorerwa imatana eh, rya otebe rigira gatandatu kugira ryongereze umwimbu tudandaze hanze haba amafaranga y'agaciro ashobore kuza mu gihugu ari menshi aha niho umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi b'icayi kucitaho kurusha dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico giterwa kandi bijukire no kuja mu makoperative kuko niyo nkingi y'iterambere ry'igihugu ikindi naco ni uko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire co gituma dusabye abajeje intwaro guhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa aranduye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu ubu ikiro c'icayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga amajana abiri na mirongo umunani y'amarundi urwo rugero nibwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu vyitavye iyo nama bimeze abarimyi b'icayi bo mu misozi miremire ya mugamba tora jenda mwaro na muramvya bazi neza akamaro k'ico gitegwa basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbu kaza nko ku majana ane canke majana atanu muri ico gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira ku kirima ari benshi Eh, mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera amajana atatu canke n'ayarenga kuko urahemba umukozi hanyuma ukariha na angre hari n'igihe uriha n'iyo- n'iyo ngurane iyo kredi ugaca usanga usigaranye ubusa umwana arigiye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nico kimfasha kwi- kwigisha abana eh, n'akarasiyo Jewe chai nateye no kwikira mfitiye akamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cayi gushika ubu mu burundi igisata c'abikorera utwabo ntikiratangura gushira imitahe myinshi mu cayi mu gihe mu bindi bihugu vyitavye iyo nama abikorera utwabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa c'icayi abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo Eh, nk'iyo eh, bataronse ifumbire ku gihe bica bituma eh, umwimbu eh, utiyongera kubera yuko hari igihe ifumbire iteba canke ikabura abikorera utwabo baje mu gisata c'icayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizine aragwira abakirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ukoheza ukiyongera cane gose hanyuma uretse n'ico harabaho uguhiganwa mu gihe biba bitunganijwe neza inzego zose ziserukiwe eh, ku buryo eh, hatabamwo ibintu vy'akajagari ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe ry'ivyo bihugu east african tea trade association vyerekana ko kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cinshi muri afurika kikagira gatatu kw'isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere kw'isi ari ubuhindi n'ubushinwa iryo shirahamwe east african tea trade association ribandanya rivuga ko iki gice ca afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika arico cimokamwo icayi cinshi muri afurika amatoni arenga gato ibihumbi amajana atanu na mirongo ine n'atandatu ku mwaka ico gitegwa cinjiza amadolari arenga imiliyari ijana na mirongo ibiri muri ako karere icayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
Amakuru yacu tuyakomereze mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania aho mu gihe cy'amezi atandatu abagera kuri magana atatu na mirongo itanu batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita abahesha izo mfashanyo yagizwe imfabusa. Iyi nkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joven uri muri Tanzania.
ivyo bitigiri vyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine kibondo ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta bwana juma john vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro vy'igipolisi komine kibondo uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategerezwa gukorwa muri iyi ndwi turimwo hari abazotahukanwa mu gihugu cabo ku nguvu abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishura amakosa bagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatandatu batandatu gusa hafashwe abantu hafi mirongo itanu na batanu bagirijwe ubusuma no guhungabanya umutekano muri bo mirongo itatu barugariwe amakarita baha uburenganzira bwo kuba mu nkambi abandi mirongo ibiri na batanu batwarwa kuri sentare bacibwa kiringo cy'amezi atanu mu gasho Kwa mwezi Juni tuliwakamata watu hamsini na tano mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu mirongo itanu na batanu bagirizwa amakosa atandukanye muri bo abo dusanga ko ari abagizi ba nabi bakomeye tubatwara kuri sentare abandi turabaka amakarita amahaseri ikamenya aho ibajyana abamaze igifungo nabo turabatahana mu gihugu cy'amavuko hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi pokea watu kumi kutoka jela na tumewarudisha kwao Burundi wa makambini, tumewarejesha makambini.
gusa umwindogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimwo abahigwa buhongo e, nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubenshi bariko baraduhiga ariko ubu tukabwirwa yuko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu c'u Burundi ca gihugu nyene twahunga igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa ugiye kuraba abantu n'ubu babandanya bapfa mu gihugu cy'u Burundi benshi babandanya bahigwa buhongo twebwe kwasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu bari jewe kuvikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kijiji uraza ubuzima bw'ikambi nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabe ko noza ndahindurwa utwo two kurya muganga nze ndagaruka kw'isensa nca nsanga ikadi bayugaye baha urutonde yuko umengo twebwe twoca duhunguka kuko ntituri impunzi kandi natwe kadi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza tangorane zari zifise muga twaciye dushikwa ku rutonde kuba bifuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kundi nyene ko gutahukanwa ku nguvu kandi twari dufise amakadi rero ku bw'ivyo ico twosaba leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe na UN ni uko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora vyose bobikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu hanyuma kumbure uwuvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano wiwe utaraboneka utaragaruka bakamureka nk'uko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga hanyuma gushika wenyene igihe wenyene azobabona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yokwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka mu bitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine kibondo hafi buri kwezi abantu barenga gato mirongo itatu na batanu barugarirwa amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatahana ku nguvu abandi barenga gato mirongo ine barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye gusa haseri iminsi yose ihamagarira leta ya tanzaniya gukurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko yabikoze kuva kera kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
indangakiganiro rero mwayumvise ni indangakiganiro y'ikiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi saa kumi ejo kuwa kane tuzaba twateguriwe ikiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije turi kumwe ku murongo wa telefone nkundikije wiranywa amahoro uraho jeffrey yego tumeze neza ndagira ngo rero usogongeze abanywanyi b'ijwi ry'amerika icyo bahishiye ku munsi w'ejo ejo ku munsi wa kane turafise ikiganiro muri sana nk'uko mubizi ikiganiro c'ejo rero kizoba ari ikiganiro kidasanzwe kuko tuzoba turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa umurundi azwi cyane rwose mu mahanga reka no mu burundi akaba rero ari mu bacuranzi bazoteramisha igitaramo c'umuziki ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'indwi ico gitaramo n'igitaramo catunganijwe n'abarundi benshi cyane rwose isinzi baba hanze y'igihugu abo bita muri diaspora mu ishyirahamwe ryabo ryitwa dikobu ni ikiganiro rero kizoba gihambaye cyane rwose turabararitse muze mu gitega amatwi twumve intumbero y'icyo giteramo reka n'icyo abo bacuranzi bazwi cyane rwose bazoshikiriza
urakoze cyane frederic nkundikije komeze kugira umunsi mwiza nawe jeffrey
tugaruke rero ku makuru arebana n'iby'impunzi abahinzi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko binjiye mu gihombo batewe n'uko izuba ryinshi ryavuye mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga rikica imyaka bari bahinze reka inkuru tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe zikora imirimo y'ubuhinzi mu misozi ya Kaseke Katalukuru ndetse no mu kigobe cya Mutambara zivuga yuko nta musaruro zikivana mu mirima yazo y'ibigori iy'imyumbati ndetse n'ibishyimbo bitewe n'uko yibasiwe n'izuba bukuru sara ni umuhinzi wo muri inkambi ya murongwe yerekana yuko yahombye hafi amafaranga yose yashoye mu buhinzi twagize igihombo kubera ko twajyaga turima tukaronka mutambarara kino uyu mwaka twararimye nafashe ibihumbi ijana na mirongo ibiri meresa ndakota umurima mfata mirongo ibiri na bibiri n'ubundi mereza ikanisa barandimira bamaze kurima ayo mahera yose ngirane ndahomba mbahereza n'ibigozi mirongo cumi na bine by'ibiharagi bya rasiyo ayo mahera yose ndayahomba nta n'ikigozi na kimwe nimbuye cy'abana bagomba kugira ute cy'abana bagomba kurya nirera paul nawe ni umuhinzi w'ibigori n'imyumbati wo muri iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi bitandatu agahinda bukuru sara yatubwiye baragasangiye turi mu nzara nyinshi dufite amadeni menshi kubera izuba hatwara harimo imyumbati imyumbati yarumye nibyo mubona ibigori ntawasaruye byarumye nibyo mwibonera ibitunguru ngibijya byarumye rwose ni uruhombo runini twagize tumerewe nabi cyane dufite inzara nyinshi cyane imvura ikigwa neza twarima tukimbura ni ukuvuga uteye ubwoko zibiri z'ibitunguru ntiwahomba ngo ubure iburi iburi n'amafaranga n'ibihumbi n'amajyana umunani ugahemba abakozi ugakuramo ifumbire nta ruhombo rwabamo cyane kubera imyaka izi mpunzi zahinze yapfuye zigaragaza yuko bamwe muri bo bashobora kuzagirana ibibazo n'inzego z'ubutabera kubera amadeni y'amafaranga bagujije bayashora mu buhinzi twebwe twariha amadeni mu gihe tugeze mu isarura turimo turashora ariko iyo umuntu umurima we wononekaye ugapfa bandikiraniye n'umuntu yamuhaye ideni ryiwe wa undi yamuhaye ideni ntiyemera yuko nakayahombye bivanye n'ihindagurika ry'ibi we waca agenda kumufungisha bigatuma yuko bamwe bamwe baba basabye amadeni baca bomuka ikambi njye nagize ikibazo cy'aho nakoze bivanye n'iki nanizeye ko ibirere bizogenda neza ibitunguru nateye habayeho izuba izuba ryaciye ryaka bica biruma nabuze uburyo bw'ukuntu nabivomera nta n'amafaranga mfite yo kugira ngo ndabikoreshe ngo nze ndatanga abakozi baze baravomera ni ukuri izuba riradutaye umukanda mu nda abana bagiye kugira ibibazo tuba twizeye ko abana bagomba bahembuke izi mpunzi zivuga yuko mbere y'uko izuba ryibasira imirima yazo mu nkambi ya murongwe ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga magana arindwi y'amakongomani ariko kuri ubu kiri kugura amafaranga ibihumbi bibiri ni ukuvuga yuko kikubye hafi inshuro zitatu naho ibumba ry'ibigori ryaguraga ibihumbi bine by'amakongomani ubu riri kugura ibihumbi icumi ubusanzwe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe zitabira ubuhinzi mu rwego rwo kunganira inkunga y'amafaranga yo guhayisha zihabwa na porogaramu ya oni yitaho ibiribwa ya pamu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
mbere yuko dutandukana rero tubanyuriremo ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho twabwiye ko abaturage basaba inzego zishinzwe umutekano mu rwanda kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga iki kibazo kikaba giteje inkeke mu rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu Burundi ho twabwiye ko hari inama rukokoma ya gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu icumi bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika inama rero yatangiye kuri uyu wa gatatu muri Tanzania ho twababwiye ko inkambi z'impunzi z'abarundi muri icyo gihugu uh, uh, zimaze amezi atandatu rero abagera kuri magana atatu na mirongo itanu bakaba batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita abahesha imfashanyo yagizwe imfabusa twageze kandi muri Kongo amakuru arebana n'impunzi nanone twababwiye ibyo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu bavuga ko abahinzi barumbije kubera izuba ryavuye cyane mu mahanga twababwiye ko raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri wa gatatu ivuga ko ihungabana ry'uburenganzira bw'abagore muri Afghanistan ryabaye kimwe mu by'ibanze byagaragaye cyane kuva abatalibani bageze ku butegetsi mu kwezi kwa munani naho muri nigeria twabwiye ko umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya gikristo yatangaje ko umupadiri wa kiliziya gatolika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ku buhanga bw'ibyuma Cornelius hamwe na cyubahiro Dieudonne wamfashije kubagezaho aya makuru twese turabasezera kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza